olori memunat and olori badrat They don't get am hot to oh, my people. Not be small gbege Not be small katakata between these two queens. wetin be the problem now? This fuji musician this man one of the same picture here Then they call him k1 waisiu ayinde na im be real name una know say na im be the center of all this drama wey we say they happen for alaafin for your palace so wetin dey there be say dem say this um oloribadrat una know say wen im dey for palace na im the other queen dey come gang up against and dey say she dey na dem go meet um, social media people dey tell social media say um, all these bloggers say olori badrat dey date uh, dey jogodo with uh, um, uh, um, uh, this musician this uh, fuji musician k1 So uh, Olori Badrat come and come deny the allegation. Even the Fuji musician come deny the allegation. So the thing contention come They, they, they, dey and I not say this Olori Badrat Now be the last wife of the king and now be the person where we say king Now be the the heartbeat of the king king love and where so because of the love where we say king love this uh, Olori Badrat Now be the conspiracy against her When they conspire against this small girl she no come dey get rest rest of mind for palace before you know they come pursue am comot for palace even king come send am away say because im commit im um, commit um, jogodo so na so she come take leave o oh. last week we come hear say this babe don dey cash out to oh. say if una see the big saloon wey she open the big um, um, spa wey she open no be small thing o oh. so di tin e be say e dey cause quarrel between this dis memunat and Badrat na be say dem say dis fujian musician na no say dis memunat na im be di aproko of di palace na im be di information minister to baba na im be di aproko di ame board di one of. of palace Then say she know how to do amen but any fly when he pass for palace baba must hear am anybody when he cough baba must hear say now she be the masterminder Now she mastermind the going the going out of eh, eh, the going out of eh, Lori badirat so olori badirat not move on with her life They live her life so immediately they hear say Lori badirat open this spa." since that day um, king uh, the alaafin of oyo palace never remain the same all the wife now all of them their blood dey hot So they too come run comot for palace don run reach lagos when they reach lagos na baba say for what baba come go dey rake for dami family people because now wey be say bad rat don go na dami na be the second heartbeat of of baba na he come go dey rake for for dami family say if dem no make sure if dami no come back to dis palace wetin e go take their eye see fear come dey crash dem dem come send guys go make dem go capture dis eh, queen dem for lagos as dem reach as dem see as dem see dami na im dem capture dami now anu take off so na eh, na dami na im be the person wey dem don force enter palace so dat one no be be di story wey bisa carry come The story wey bisa carry come be say Now, this uh, this uh, Memunat, this Olori Memunat, don dey call uh, Fuji musician wey be KO. Dey call am, e go dey ask am, you don eat? How you dey? Ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ káàbọ̀, all those kind their Yoruba uh, greeting. So e wan come dey fraternize with KO so that im go dey find, go dey want to know how Olori Badrat dey, how dem dey do things, how dem dey run their parole together ask olori Bedrat come find out see say um, uh, this um, olori Memunat dey go call im guy Now e don call am warn am warn am seriously say make e comot im hand o oh, make e leave say i think he don leave palace for them. say make the palace contain them. o oh. say he don leave palace for them. now now now, now all of them know say im dey exist now when be say e don leave palace for them, say make them dey their own o make him dey him own say make him no call him guy again which is dis eh, fuji musician say make him no call am make she just dey her day say because she she be aproko na before you know now any small thing now he go carry am go dey talk say all this one when he be say e dey call eh, this k1 K na say na pork nose na nosy she too dey nosy she want to know everything say make e mind her business so di thing now come dey cause serious quarrel serious quarrel between olori memunat and olori badrat tell am say as im dey so eh, im dey on jejeje so so make no call am again make e no call him guy again say because na dem set am up for palace as dem set am up comot for palace dem think say im life go pass di end but since when dem see say god dey bless am now dem no go mind their business so my people na the na the thing wey e be say e dey ground be that so how una see this whole thing because now wey be say olori badrat leave palace for dem leave palace for dem o come dey cash out for lagos two now don don run comot for for for palace if no be say baba come don go capture one now the other one now dem never see am that one dem no even know where she where she put head as if dat one no too no nova do them. now this one wey be say e dey palace so oh, two don run comot one dem don capture one come dis one wen e dey palace now don dey call ko wetin una see for this ko body sef e be like say this ko na anoda ned nwoko oh, wey be say e, e dey pay like white because all of them now body dey pepper them as dem dey there all of them now dem dey jealous Olori oloribadrat wen im be the junior wife wey be say dem gang up against and they know say that again. A small girl na just because say um, king quick marry am dem gang up against am now god don't still dey answer her prayer now this particular one now wey do face like eh, shine shine bobo Don't they call They call did they call the ko owner? i don't know do you want to find out now i don't know so now di tin when e dey ground be dat o na di quarrel when e dey the gbege when e dey i say since when e be say oloribadarat leave that palace and especially when e come open dis spa for lagos since that day na im eh, oni eh, na im na im alaafin of oyo palace come dey catch fire So sotey all the women now but their blood dey hot their blood dey hot because as you see them, so no be say as dem dey this marriage The thing dey sweet them more. They no dey enjoy no na suffering and smiling leave all dis baby gele wey dem dey tie and all these different different colours of rainbow of eh, lace wey dem dey wear they are not happy at all because most of them dem dey complain now say baba no dey fit dey do the things wey be say dem dey want to baba sef don old eighty-two years old man no be here o so baba need all the rest He no even get time for them. so as dem dey there their blood dey hot before you dey see say two dey take off say abeg abeg dem no do again make you know say the thing don korogede the thing don really enter the thing don the thing don serious na true be that baba no baba don old eighty-two years old man he don old whether dem like it or not these girls dem be young young girls they are in their thirties so dem need all the all the everything all the jogodo around dem need am no be This one no be wetin baba go fit do for them. so baba fit give them all the money oh, but They don see announce say they don dey see announce say money no be be everything money no be be everything o oh. when dem dey happy dey go dey marry dem no know say na the thing wey be say dem go see be this. so una need to bear am o oh. so na the thing wey e carry me come be that. be say dem say this olori badirat and olori memunat no be small gbege o no be small gbege so my people una here i wan stop in case if i hear anything or i get any latest information concerning this, these people, i go let una know na so it e just be my people. if e be say you never subscribe to this channel make you hit the subscribe button o oh, and click the bell notification for more ogbongelicious gist una bye bye oh.